uyu mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika hevugera washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kome turi no kuri facebook na youtube mwiriwe neza nshuti turi kumwe na eugenia mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu burundi ishyaka cndd fdd rya perezida pierre nkurunziza ritangaza ko ibihe igihugu kirimo ari ibyo kwiragiza imana mu kwitegura amatora y'uyu mwaka isagufite ndakora n'amasengesho ntagira abantu bazamo n'amasengesho bose imitima ibiri babise umurazi wo gusambura no konona oya kuko turi ku kiyaga gitukura tuba tushabuke bibiri na mirongo ibiri n'urugendo rushaka dutanguye nka rwa rundi abisirayi batangura ni urunyene natwe turatanguye uwo ni perezida Pierre Nkurunziza akangurira abanywanyi b'ishyaka gushyira imana imbere mu masengesho abera mu murwa mukuru w'u Burundi igitega imana ayo madini abereka mukayikunda hanyuma mukayikorera kandi nimushobora kuyikorera mutadukoreye nimushobora kuvuga yuko muyihebeye mutihebeye twebwe bene wanyu twese uyu ni musenyeri simoni ntamwana wa diyoseze ya gitega yibutsa abasenga bose ko gukorera imana bitangirana no gukunda ndetse no gukorera neza umuntu wese nta kurobanura izi nkuru rero ku buryo burambuye hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya mu rwanda ho abantu bahoze ari abayoboke b'ishyaka fd inkingi bamwe bakatiwe bagizwe abere abandi bakatirwa igifungo kigera ku myaka cumi n'ibiri naho mu mwanya rero reka mbere yuko tubageza izo nkuru mbararikiye duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na bagenzi banjye hano muri studio fideli niyongabo na timo ishimwe reka mpere kuri fideli abanyagihugu cyangwa se abantu batuye mu mujyi wa hunan mu gihugu cy'ubushinwa kugeza ubu ntibazi icyo bashobora gukora nyuma y'uko hafashwe icyemezo cyo kubuza abantu kwinjira no gusohoka muri icyo gisagara cyangwa se muri uwo mujyi fideli byifashe gute bivuga ko twigoro tw'igihugu cy'ubushinwa two guhagarika ikwiragira ry'umugera wa korona mu kubuza abantu kuva mu bice barimwo turi ko dutuma abanyagihugu batamenya icyo bakora abantu bagera ku miliyoni mirongo itatu n'itatu baba mu bisagara cumi barageramiwe n'iyo ngingo ya leta abategetsi mu gisagara cya wuhan kiri mu ntara ya hubei barabujije indege n'amatereni kugira uruja n'uruza bugaye amabarabara kugira abantu ntibinjire cyangwa ngo basohoke igisagara cya Wuhan abantu majana n'amajana baranduye umugera wa corona muri ico gisagara yamara kubera hari abamenyesha makuru bigenga bakorera mu gisagara cya Wuhan bari kurushi mu gihe abategetsi b'i Beijing bagenzura bikomeye amakuru atangwa abashinwa batari bake bazera ku makuru avuye mu gisagara cya Wuhan cakumiwe ku kugena ibintu biriko bitera bikomera ku bijanye n'umugera wa corona ingingo yo kubuza abantu kwinjira no gusohoka mu gisagara cya Wuhan ije mu gihe ubushinwa buriko bwitegurira ibirori vy'umwaka mushasha aho abantu miliyoni amajana n'amajana baja guhura n'imiryango yabo urakoze fideli inangaha muri leta zunze ubumwe za amerika abantu ibihumbi barahurira hano i washington dc kuri uyu munsi wa gatanu mu giterane cy'umwaka cy'abarwanya gukuramo inda perezida donald trump wa amerika yanditse ku rubuga rwa twitter ko ashobora kuza kugeza ijambo kuri icyo giterane cy'abashyigikiye ubuzima bw'umwana uri mu nda biraba rero ari ubwa mbere mu mateka ya amerika perezida uri ku buyobozi ageze ijambo ku bari mu myigaragambyo nk'iyo mu ijambo rye ku bari bube bari muri iyo myigaragambyo perezida donald trump araba abwira ahanini abanyedini b'abakristu abenshi badashyigikiye gukuramo inda abo barimo benshi bamuri inyuma bakomeye ku matwara ya kera mbere y'uko perezida trump atangaza ko azagira icyo abwira abigaragambya the susan b anthony list umuryango ugendera kuri politiki ukarwanya ibyo gukuramo inda wavuze ko uzatanga amafaranga miliyoni mirongo itanu n'ebyiri z'amadolari yo kumushyigikira we n'abakandida b'abarepublika mu matora yo mu kwezi kwa cumi na kumwe Elise Hoge umuyobozi w'itsinda rizwi nka Nara Pro Choice America ryihangiye cyangwa se ryishinze guharanira uburenganzira bw'umugore bwo guhitamo kureka cyangwa se gukuramo inda uh, yanditse kuri twitter icyemezo ku icyemezo cya trump cyo kugeza ijambo ku giterane ari uburyo bwo kuyobya uburari ku byaha aburanishwa nka perezida bikaba n'uburyo bwo gushyira ingufu ku bamushyigikiye cyangwa se kubatera intege nk'uko babivuga mu kirundi turakomeza rero aya makuru avugwa hirya no hino ku isi tunyarukiye noneho i bagdade aho mu murwa mukuru wa iraq hatangiye imyigaragambyo isaba ko ingabo za amerika zivanwa muri icyo gihugu timu harisi ishimwe turi hano turi kumwe hano muri studio nawe aduhe ibindi bisobanuro
uyu munsi ku wa gatanu ibihumbi byinshi by'abantu bashyigikiye umuyobozi w'igikomerezwa mu idini ry'abashite muri irake bigaragambirije mu mujyi rwagati i bagdadi ibi bibaye nyuma y'uko indege itagira umudereva y'amerika mu ntangiriro z'uku kwezi ihitanye kasem soleiman umujenerali wa irani wari wasuye iraki bari mu masengesho yo kuri wa gatanu abisilamu bumvikanye mu ndangururamajwi zamagana amerika hari n'umwana wagaragaye afite ikibaho cyanditseho ngo urupfu kuri amerika urupfu kuri israel hari n'undi wumvikanishije yuko yiteguye kurwana mu gihe mokdad al sadil yabibasaba imihanda n'ibiraro byerekeza muri zone irimo icyicaro cya leta ya iraki ndetse n'amambasade y'ibindi bihugu harimo n'iya amerika byose byari byafunzwe n'abigaragambya umuyobozi w'abashiyite mokitada al sadir wandi Uh, watsindiye intebe nyinshi mu matora y'abadepite mu kwa gatanu mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani yahamagariye abantu benshi kwigaragambiriza ko ingabo za amerika zivanwa muri iraki yasohoye kandi urutonde rw'amabwiriza ingabo za amerika zigomba kugenderaho muri iraki muri aya mabwiriza harimo gukuraho amasezerano asanzwe ariho y'umutekano no gufunga ibigo bya gisirikare bya amerika arisadiri yabwiye igisirikare cya amerika kandi ko hazabaho agahenge k'igihe gito umusirikare wabo wa nyuma akuye ikirenge ku butaka bwa iraki
timu ishimwe na fide nyungabo barakoze kuri aya makuru nshuti rero z'ijwi ry'amerika hari amwe mu makuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi andi makuru ni mu mwanya uri imbere mu kanya turanyarukira mu karere twibutse ko radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tukaba turi kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri yutube na fesibuke ni voa radiyo yacu ni amakuru rero yo mu karere duhera mu burundi mu burundi igihugu icyo uh, gihugu cy'uburundi umukuru w'igihugu pierre nkurunziza yibukije abagumyabanga uh, b'ishyaka rya cnddfdd ko gusenga imana no gukora politiki bidasiganwa ayo magambo yumvikanishije iminsi itatu gusa mbere y'uko ishyaka rye ritangaza uza rihagararira amatora ateganijwe mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka reka rero inkuru irambuye mugenzi wacu uri i kigali mu rwanda desire hatunga imana ayibagezeho ijwi rya amerika ryayibateguriye rifashishije abanywanyi bayo mu gihugu cy'uburundi
ku kibuga cy'indege cya gitega umukuru w'igihugu petero nkurunziza arongoye igikorane cyo gushima imana yasiguriye abagumyabanga igituma batunganije icyo gikorane kujya twasenze bibiri na gatatu tujya mu matora bibiri na gatanu bibiri na cumi bibiri na cumi na gatanu biratandukanye no kwegera imana twiyimirije amatora y'uno mwaka turimwo kuko imana ifite ikibanza cya mbere muri cndfdd no mu mateka y'igihugu cyacu burundi ni ukugwiza kabiri amasengesho muhora mukora aya ni amasengesho asozera ikiringo mu mugambwe cndfdd kuko ayandi mango nk'aya tuzaba turi muri mwaka mushasha no mateka mashasha isaha gufite ndakora n'amasengesho ntagira abantu baza muri masengesho bose imitima ibiri babise mu rurazi rwo gusambura no konona oya kuko turi ku kiyaga gitukura tuba tujabuke bibiri na mirongo ibiri n'urugendo rushaka dutanguye nka rwa rundi abisirayeli batangura ni urunyeri natwe turatanguye imbere hari abatora inyuma kandi hari abandi banekereje ndongozi zo mugambo cndfdd namubwe ndongozi muri mu nzego mwaramuwe na cndfdd ngiki igihe cyo gutakambira imana rero kugira ngo inkomezi z'imana zuruke zice kuri twebwe zishikiye n'abenegihugu tujabuke turengane kandi turajabuka ekleziya gatolika yaratumiwe muri ayo masengesho yo kurangiza ikiringo c'intwaro ya petero nkuru nziza umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya gitega niwe yaserukiye umuryango w'abemera ba katolika ashimira abahurikiye mu mugambwe cndfdd kubona bashize imana imbere sinobura kubashimira mwebwe mwashatse yuko uyu mugambwe wanyu ushira imana imbere kandi imbere y'abandi bose ese byorama je nibwira ko yabahaye ubutumwa buhambaye ese byorama amadini ayo ariyo yose mukama musoneye imana ayo madini abereka mukayikunda hanyuma mukayikorera kandi nimushobora kuyikorera gukengurukaho umukama yatubaye hafi akadushoboza kugerageza kuva mu bibazo bitari bike twaciyemwo muri iyi myaka basangiye urugamba batera basubira inyuma mu bijanye no gusenga yanibukije abagumyabanga igituma ikibanza bakoraniyemwo catowe kugira ngo kiberemwo ayo masengesho biri turimwo biranezera imana duhagarika urugamba twahwaniye mu kwezi kwa cumi na kabiri bibiri na gatatu muri gihamagara niho twahwaniye twese duturutse imihingo yose abari mu ntara hirya no hino niho twagize icyo twita rasamburema hama duhejeje kuja hamwe tuga indongozi twavuye ngaho mu gihamagara indege yatuzanye yatururukirije ku kino kibuga nyine hamubona aha akayabago twari dufise kijya gihe cyo gushima ibyo imana yari ikoze turabona neza yuko kagenda karagabanuka imana itubabare cyane gukoranira ngaha kaba akaryo keza ko kwirimbura turabe neza by'ukuri ubwo turabye ibyo imana yadukoreye mu kudukura muri ya magogwa niko tugihagaze no munsi y'iryo ikibazo nshikirije abagumyabanga bose umurindi twatanguranye wo gukunda imana no kuyikorera si wo tubona abagumyabanga bose nk'uko byari bimeze bikahise naho rero uramutswe igihugu muri kino gihe anegura bamwe mu bagumyabanga ba CNDD-FDD umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Gitega arashima bimwe bimwe mu byaranguwe n'intwaro ya CNDD-FDD musenyeri nta mwana akavuga ko hakira gahaze abarundi benshi bamanye intekera ku mutwe bagasahurwa utwabo ibyo byose mwaragerageje kubitorera inyishu kandi birashimwa mugabo uko gushimirwa ntiguhave kubatera ubute ntiguhave kubibagiza yuko urugendo rukiri kure umukama yaciye ku ndongozi zacu yaratubohoye ibyari bituboshe bitari bike ariko n'ubu ashaka gushirwa dushikanye ku iteka ku mwidegembyo n'amahoro byuzuye arabona kandi akumva amarira y'abashonje kubera ubukene arabona kandi akumva amarira y'abari mu buhungiro batari mu gihugu cyabo cyane batarashika mu ngo zabo mwebwe bavukanyi muri muri CNDD-FDD jesi mbona igituma mutoshobora kurengera ibyo byose biri imbere mu maso byoshobora kutuburagiza maze iki gihugu kikaronka amahoro asumbirije ico gikorane cyo gushimira imana ku bagumyabanga ba CNDD-FDD bitekanijwe ko kizosozegwa kuri uyu w'imana n'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe amakuru yegereye indongozi z'umugambwe CNDD-FDD akavuga ko ari muri iryo koraniro hazotogwa umukandida azohagararira amatora y'umukuru w'igihugu ku igenekezo rya mirongo ibiri ukwezi kwa gatanu no mwaka abanuganuganwa ko bazohiganirwa ayo matora na basivile Pascal Nyabenda arongoye inama nshingamateka aturuka mu ntara ya Bubanza na Joseph Butori Cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu aturuka mu ntara ya Cibitoke yongera ko abahoze ku rugamba aribo Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD aturuka mu ntara ya Gitega hamwe na Gabriel Nizigama umuhanuzi mu biro kwa perezida uyu akaba aturuka mu ntara ya muramvya
tushimire rero mugenzi wacu desire hatungimana bagejejeho inkuru ijwi ry'amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi baryo mu burundi mu rwanda ho urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu gihugu rwaraye rugize abere bane mu bari abarwanashyaka ba fd inkingi abandi barindwi rubahamya ibyaha bwana fabien twagira yezu wari umukangurambaga mu ishyaka fda inkingi ari mu bahanishijwe igihano kinini cyo gufungwa imyaka cumi n'ibiri ubutabera bw'u rwanda bubakurikiranyeho ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi radiyo ijwi ry'amerika yajyanye ikiganiro cyihariye na bamwe mu bagizwe abere barangajwe imbere na bwana teofile ntirutwa wari ukuriye iryo shyaka mu murwa mukuru w'u rwanda kigali baganiriye na mugenzi wacu eric bagira ubusa ari i kigali mu rwanda
murakoze nitwa teofile ntirutwa nkaba nari mpagarariye ishyaka fda inkingi mu mujyi wa kigali mbere y'uko mfunga nawe watangira wibwira abakurikiye ijwi ry'amerika murakoze nitwa abayisenga vena nkaba nari mpagarariye ishyaka fda inkingi mu ntara y'uburengerazuba mbere y'uko mfungwa nawe watangira wibwira ijwi ry'amerika murakoze nitwa gasenga rero ntira nkaba nari terezoriye wungirije w'ishyaka fda inkingi uravuga umubitsi umubitsi wungirije kuri uyu munsi rero murabere muriyumva mutembereye kuri teofile ntirutwa wari uhagarariye FDI inkingi mu mujyi wa kigali Um, mu by'ukuri uruhande rumwe byadushimishije ariko by'umwihariko twasigaranye inkeke yo kureba bagenzi bacu uh, basigaye muri gereza cyane cyane ko tuzi neza ko eh, basigayemo nabo nta nta cyaha bakoze twaragiye ku mpamvu imwe yo kuhimbirwa ibyaha kugira ngo duhezwe muri gereza ubwo rero uyu mwanya turi hano nk'abavuye muri gereza ntitwareka kuvuga ko byadushimishije ariko n'ubundi impamvu yari yatumye tujyayo ira- turacyafite inkeke turacyibaza impamvu baduhimbiye ibyaha isaha iyo ari yose baduhimbira nubwo turi aha du- ntabwo dutuje ntabwo dutuje naho we natwe twafunguwe kuko turabyishimiye dushima n'imana ariko kuturekura kwacu nkanjye ubwanjye ni ibintu numvise binshimishije ariko binambabaje cyane kubera bagenzi banjye twajyanye kandi dufungiwe akarengane kubera impamvu za politike gusa kuko bashakaga gufunga abayobozi bose bayifudiye inkingi kugira ngo ishyaka barizimye mu rwanda umugore umwe rukumbi mu bagabo icumi wowe Eh, nanjye icya mbere ndashima imana kuba nasohotse ariko nkongera nkababazwa na bagenzi banjye basigaye muri gereza nk'uko n'abo twari kumwe mu bigaragara nabo bari abere ariko nyine urukiko niko rwabyanzuye ariko ntitwabura kubabwira ko nabo dufite icyizere kuba twabonye ubutabera ko wenda nabo nibajurira bazabona ubutabera nyabwo Ah, murafunguwe musanze ishyaka FDI inkingi ryarahindutse madame victoire ingabire perezidante w'iryo shyaka yahinduye ishyaka aryita darufa umurinzi ibikorwa byanyu bigiye kuba ibihe muraba abaturage basanzwe murakomeza politiki biragenda bite Eh, nk'uko twabyumvise yabitangaza twari twabiganiriye nawe yabitangarije n'abandi byari bikomeye kuganira nawe byari bikomeye gutumanaho ariko twariyananiraga amakuru tukayahana tumaze rero gusangira amakuru twebwe n- nawe n'abandi barwanashyaka twagiye inama yo kuba twakora ishyaka rikorera hano mu gihugu kugira ngo tworoherwe no gukomeza politike yacu ubwo rero tuje tugiye gutanga umusanzu wacu dukomereza mu ishyaka darifu umurinzi nawe nicyo kimwe Ah, murakoze Uk- nk'uko mubivuze twafunzwe turi abarwanashyaka ba FDU inkingi FDU inkingi ikaba yari ifite abarwanashyaka mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu ubu ngubu madamu victoire ingabire yashinze ishyaka darifa umurinzi ntago kugeza ubu nkanjye nari nabasha kubyumva neza no kubisobanukirwa mu buryo bwose burambuye n'intego zayo ariko icyo tugiye kureba nu- nge ni ukureba amahame ya fd inkingi n'aya darufa ibyo batemeranyijwe ubwo natwe tugomba gukomezanya na darufa kuko ari twiyemeje kuza gu- kuzana politike hano mu gihugu ku ruhande rwawe Eh, ku ruhande rwanjye nanjye politiki ndacyayikomeje nanjye nubwo nari muri fd inkingi ishyaka dayifa umurinzi nanjye ni- niyemeje kuba umuyoboke wayo nkafatanya n'abandi barwanashyaka bayo kuko nanjye intumbero yanjye ni iyo gukora politike i- igamije kuzana impinduka mu gihugu
Ah, hakaza kwibaza ntabwo mushobora kongera kwisanga muri gereza kubera ibyo bikorwa bya politiki muvuze ko mushobora gukomeza Eh, ntabwo mu by'ukuri ntekereza ko hari igihe tutibajije ko ibyo bishobora kubaho kuko twatangiye politike abenshi twayitangiye turi bato twarebaga ibibazo bihari ntabwo nibaza ko twatekerezaga ko nta mahwa tuzahura nayo twari tubyiteze kuva kera kandi ibyo bakora byose bibe kutwicamo bamwe bibe kudufunga inshuro nyinshi baduhohotera ntabwo bizaduhagarika gukomeza umurimo wacu wa politiki kuko icyo tugamije ni uko u rwanda rwaba igihugu cy'abanyarwanda rwaba igihugu buri wese yibonamo rwaba igihugu gishaka ko umunyarwanda uwo ari we wese yatera imbere Gi- gishaka ko umunyarwanda uwo ari we wese yiyumva nk'umwenegihugu gishaka ko umunyarwanda uwo ari we wese yavuga icyo ari cyo cyose cyamufasha- cyafasha igihugu cye impungenge z'uko nasubira muri gereza ntabwo zabura cyangwa se nkaba ishobora kuburirwa irengero nk'uko bisanzwe bivugwa abantu babura ngo baburiwe ire- bakaburirwa irengero abarwanashyaka bacu ibyo ahangaha murabizi muri iki gihugu ariko ntago nanone byatuma binca intege zo gukomeza politike kuko ninjiye muri politike n'ubundi nari umwana muto icyanjyanyemo icyatumye nyinjiramo ntabwo kirarangira kugeza n'uyu munsi ntabwo ufite ubwoba ko ushobora kongera kwisanga muri gereza Eh, ubwoba bwo kame umuntu aba abufite ariko nanone ntibyakubuza gukora icyo ushaka gukora kuko gushaka ni ugushobora
abo rero ni bamwe mu bagizwe abere baganiraga na mugenzi wacu Eric bagira ubusa bari abarwanashyaka ba FDI inkingi dukomeze rero ibiganiro byacu inaha muri amerika Ah, leta zunze ubumwe za amerika uyu munsi yahagaritse gutanga viza cyangwa se impushya zo gutemberera mu gihugu bita b1 cyangwa b2 mu cyongereza b1 na b2 mu gifaransa ku bagore cyangwa se abakobwa batwite bagamije kuza muri amerika kuhabyarira kugira ngo abana babo bavuke ari abanyamerika umunyamategeko wazobereye muri ibyo by'abinjira n'abasohoka imiryango no gusubiza inyuma abinjiye muri amerika binyuranyije n'amategeko cyangwa se ibyo bita deportation madame claudine umuhire gasana akorera muri leta ya texas inaha muri amerika yagiranye ikiganiro na mugenzi wacu diane ninahazwe metre umuhire gasana yatangiye asobanura iby'izo viza visa b1 or b2 ni visa ubundi umuntu usanzwe utari umunyamerika wifuza gusura amerika mu urwego rwo gutembera mu rwego rwo kwivuza cyangwa mu rwego rwo kuza muri cadre sociale nka groupe y'itorero cyangwa y'iyindi organisation basaba kuza mu gihe gitoya iyo viza iyo winjiye muri amerika bakwemerera amezi atandatu ukaba washobora no gusaba yuko yongerezwa andi mezi atandatu ni viza temporaire yo kuza muri amerika mu gihe gito ntabwo wemerewe gukora ibintu biguhesha inyungu ni ukuza nyine gusura no- no gutembera cyangwa kwivuza cyangwa se kuza muri- muri cadre eh, sociale hanyuma umupfasoni yibungenze yahora arikuriwe gusaba iyo viza avuga ati jewe ndibungenze ndagiye kubyarira muri amerika burya hariho amaviza y'abavyara bisanga muri iyo eh, B- b1 na b2 iyo wakubaje se ugiye gukora iki muri amerika ukavuga uti ngewe ndashaka kujya kubyarira muri amerika abenshi ba- barayibangira ariko hari igi- igihe bayikwemerera ariko nanone ugomba kwerekana ko ufite ubwishingizi kutazabera umutwaro amerika ariko izo ni ka exceptionnel yego none ga maitre claudine je ndashobora kugenda kwa consule mfise reka mvuge nk'inda umubebe nk'uw'amezi abiri consule nta- ntabibone mu maso yanje ko jewe mfise iyo nda ni ukuvuga ko umukobwa wese canke umudamu wese azogenda ku mukonsule barya batanga amaviza mu ambasade ya amerika bazobanza kumubwira ati duha agapapuro kerekana yuko wowe utibungenze canke bizogenda gute ni kizokoroha No, ukuntu itegeko ryanditswe ni n'itegeko yo mu itegeko hano muri amerika amategeko ubundi amategeko nta- nta- ntakuka ashyirwaho na congress ni ukuvuga ashyirwaho n'inteko ishinga amategeko iri ni itegeko ryo nakwita mu gifaransa wenda reglema do- mu cyongereza ni regulation Ah, ni ukuvuga ko undi mufeza ajeho ashaka kurivanaho niyo mpamvu ntabyita itegeko entre guillemets kuko itegeko kugira ngo riveho rikurwaho n'irinde so um, ikuntu noneho rino ino reglema ivuga iravuga ngo umuntu ugiye kwaka ino viza ya b b visa noneho a- ageze imbere ya ofisiye ofisa akagira impamvu umu ofisa we mu gihe bari muri antorotire barimo kuganira kuko ugiye kwaka viza bakubaza amazina ese ugiye gukora iki noneho u- umu ofisa akumva muri we akurikije ibyo baganiriye nubwo atabonye ko atwite sinibaza ko amategeko ubu ngubu ntabwo yemerewe umuntu kubaza undi ko atwite Ah, muri muri amerika ntabwo byemewe hari n'abantu hari ni- ni- ni- naka yabaye yaba- yagiye mu nkiko biko- kubera ibyo ngibyo Ah, ariko umu ofisi avuga ati mfite impamvu inyemeza ko i- i- ituma nkeka ko utwite akakubaza se uratwite Iyi rero ni piyeje ni umutego bagiye gutega abantu iyo ubeshye umu ofisa bakaza tuvuge ukamubeshya uti njye sintwite ok biri mu- mu- muri pepa woke akaguha viza a- akavuga ko yakubwiye ko udatwite nta kintu nakubaza simbwira ngo ugenda usha- uzane eh, uzane note yo kwa muganga O- o- ukaguha viza ariko noneho abantu benshi iyo babonye viza barategereza andi mezi kugira ngo azaze muri amerika igihe uzaza inda yakuze ibigaragara ukagera ku mupaka ku mupaka noneho rero aba- bafite- bashobora ba- gushyira icyo mu byo bita secondary questioning ni ukuvuga ngo ba- ba- ba- ba- aba- abo badahise be- bemera ngo binjire mu yindi line noneho iyo line akaba ariho bajya kureba bakareba ibyo wazanye bakajya muri computer yawe niba ufite ukajya mu- mu masakoshi yawe niba buri gipapuro wabona cyerekana ko utwite bakibonye rero batagombye kukubaza bahoza se ko tubona utwite kandi turabona ufite amezi tuvuga se amezi nk'atanu kandi mu mezi ashize wabu- wabeshye umu ofisiye yuko udatwite icyo gihe bahita bagusubizayo ako kanya umu ofisiye ahita revoka ahita ah, aguhakana iyo viza ayisiba ayikwaka asi- a- akwaka iyo viza noneho n'ikiyongereho giteye ubwoba ni uko ahita agushyiriraho kashe ivuga ko wabeshye ubutegetsi bwa amerika yuko baguha udashobora kugaruka muri amerika wenda waba imyaka itanu arababwira ati kugira ngo uzongere kugaruka muri amerika uza- uzasaba uburenganzira bwo kubabarirwa ibyo bita weva bizatera ah, imbogamizi mu buryo butandukanye kugeza ubu ngubu kuko itegeko ritangiye uyu munsi ntabwo ruzashyirwa mu bikorwa ntabwo byari byamenyekana ariko ubundi mu buryo busanzwe angene hasi ntabwo byemewe ko umuntu aba azi mu masura atwite ariko rero bamwe abafitiye bamwe bashobora kubibaza kuko wenda bumva ko ntawe uzaba ntawe uzaba yego none ga metre iryo tegeko naho mwavuze ati nitwo nagita ni itegeko cyane rwose twobyita twobishyira mu rwico mwise amareglement um, hari aho biza binyuranye hari aho biza byubahiriza ibwirizwa nshingiro rya amerika ntaho bivuguruzanya nta na kimwe uko mbibona uku ntabwo ntabwo bivuguruzanya kubera yuko ah, urwego ah, so, eh, muri amerika hariho eh, inzego eshatu z'ubutegetsi akenshi no mu bihugu byinshi ziriho hari urwego rushinga amategeko urwego eh, rwubahiriza amategeko ari rwo urwego rwa rwa pre- perezida n'aba- n'abamuko- n'abamukorera noneho n'urwego rw'ubucamanza ni ukuvuga ngo rero ah, hari itegeko ryashyizweho ah, yitwa immigration and nationality act niryo noneho ah, umuperezida wese kugira ngo ashyire iryo tegeko mu bikorwa agenda ashyiraho amabwiriza icyo bita amareglema cyangwa regulation ariko akaba de- ku- ku- akamakinga shura cyangwa se aka- aga- aga- agakora mu buryo bushobotse kugira ngo nti- nti- ntibagire ntiba donc iryo tege- ntibanyuranye n'itegeko nshinga cyangwa n'itegeko ryashyizweho na inteko ishinga amategeko ubu rero iyi- ukuntu bayikoze ba- barabyitondeye ba- bavuze bati niba umu- umufisiye afite impamvu ituma reason to believe yuko umuntu agiye kubyarira muri amerika ntibavuga bati nujya kubyara muri amerika uwo mwana wawe ntazaba umunyamerika iyo babivuga bati gutyo icyo gihe bari kuba bi- banyuranyije n'itegeko nshinga itegeko nshinga rivuga yuko umuntu wese uvukiye muri amerika agira ubu- agira ubwenegihugu bwa amerika ntabwo ariko iri tegeko rishya ryavuze ryavuze riti twebwe turashaka gukumira abantu batari abanyamerika batari aba- abatu- aba- abatu- aba- abatuye muri amerika iyo mvuze abatuye muri amerika mbavuze abantu bafite green card nyine bafite carte verte niko sinzi ko nabyita mu kinyarwanda Ah, umuntu udafite isano na amerika ushaka kujya muri amerika ku mpamvu zo kujya kubyarirayo ntabwo azemererwa viza keretse abashije kwerekana yuko ari impamvu ko hongeyeho n'iyindi ngingo itari- itari iriho ivuga uti umuntu ushaka kujya kwivuza kubera impamvu zu- zo kwivuza dore ibyo agomba kuzajya akurikiza ni ukuvuga ngo ushaka kuvuga ugenda ufata inda atwite wi ariko nkeneye kujya kubyara muri amerika kubera yuko kubera ubu- ubuzima bwanjye n'ubw'umwana bwite bwaha bwaha buha- bu- donc bu- buha bwahapfira niko nabyita Um, icyo gihe rero noneho nibuze ko icyo gihe rero bavuze bati niba koko ukeneye kujya kubyara muri amerika kubera ko ubuzima bwawe buha n'ubw'umwana bwakwangirika bwahungabana ugomba kwerekana yuko ufite ubu- ah, ubushobozi ah, ubwishingizi cyangwa ufite ubushobozi bwo kuzariha ibitaro abaganga igihe uzahamara ah, u- uha- kuko yuji naho agomba wenda gukodesha inzu ugomba ku- ku- ku- kuzabaho ibyo byose bikerekana ko ufite ubushobozi eh, bw'amafaranga buzaku- buzakubeshaho n'ubuzakuvuza n'ubuzabyaza umwana byose metere claudine umuhire gasana ikiganiro rero ni aha tugisoreje mukomeze gukurikira ibindi biganiro bya radiyo yanyu mwakoze mwese kudutega amatwi